turashimiye kumbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninazwe namakuru ndiko nshikiriza ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya amerika perezida wa kino gihugu amerika joe biden ariko agendera israel ni urugendo ariko akora inyuma y'igitero cahitanye abasivile amajana n'amajana mu ntara ya gaza aha muri make perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika agira ati nababajwe cane n'igisaso caturukiye ejo ku bitaro vyo mu ntara ya gaza kandi nshingiye ku vyo niboneye birasa nk'aho vyakozwe n'urundi ruhande atari mwebwe ariko ico bikoze hari abantu benshi hanze atari uko babibona bashidikanya cane hari vyinshi tugomba kwihanganira inkuru idushikiriye ubunyene naho muri make ku nshuro ya kabiri abashingamateka ba leta zunze ubumwe za amerika biranse ko bumvikana ku izina ry'uwotwara inama nshingamateka muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyagihugu bakoze imyerekano basaba ko ingabo z'umuryango wa afurika y'ubuseruko eac zibavira mu gihugu muri uganda naho perezida yoweri kaguta museveni yarahiye ararengwa ko igisirikare ciwe kibwirizwa kurondera abagavye igitero cahitanye ba mukerarugendo babiri n'umunyagihugu umwe wa uganda ejo kuwa kabiri hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu reka mpere kuri no nkuru ivunaguye idushikiriye ubunyene muri studio ahi washington dc mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ku nshuro ya kabiri abashingamateka bariko baratora ntibashoboye kwemeza umukuru mushasha wa kongere ya amerika umukandida w'umugambi wa republikane ufise ubwiganze muri kongere jim jordan wo muri leta ya ohio ntiyabonye amajwi akeneye yari akeneye amajwi amajana abiri na cumi n'indwi kugira ngo ashobore kuba umukuru w'inama nshingamateka ya amerika uyu yabonye rero amajwi ijana na mirongo icenda n'icenda hanyuma hakims jeffries nawe w'umudemokrate aronka amajwi amajana abiri na cumi n'abiri inama nshingamateka ya amerika twibutse ko imaze iminsi cumi n'ine idafise umukuru wayo ni kuva aho uwitwa kevin mccarthy yahora ayitwara ya yakombowe mu mabanga yiwe na bagenzi biwe bo mu nama nshingamateka nuko rero ino nkuru turaza kwibandanya mu makuru yacu ari imbere muze gukubitiza n'akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi yacu facebook voa radiyo yacu kugira ngo muze gushobora kumenya ibindi kuri iyo nkuru tukiriko turatunganya nari nabice ku masonga nkitangura mu kanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden no munsi kuwa gatatu yageze muri israel mu gihe ugushamirana kwakajijwe inyuma y'igisasu caturikiye ku bitaro mu ntara ya gaza n'igisasu caturitse ejo ico gisasu cahitanye abasivile amajana n'amajana ejo ni mu kankusi ari kumwe na minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu mu mujyi wa tel aviv biden yavuze kuri bombe yahitanye abantu mu bitaro
nababajwe cyane kandi ndakazwa n'igisasu cyaturikiye ejo mu bitaro by'intara ya gaza kandi nshingiye ku byo niboneye birasa nk'aho byakozwe n'urundi ruhande atari mwe cyakora hari abantu benshi hanze aha bashidikanya bityo rero hari ibintu byinshi tugomba kwihanganira
abarwanyi ba hamasi bamaganiye icyo gitero cyo mu mujyi wa gaza ku bitaro ari arab kuri israeli ingabo za israeli zahakanye icyo gisasu zivuga ko ari roketi yayobye yarashwe n'umutwe witwara gisirikare w'abanyepalestina jihad uwo mutwe w'abarwanyi wahakanye uruhare rwawo mu bijyanye n'icyo gisasu nyuma ya tel aviv biden yateganyaga gukomereza amani muri yorodaniya ariko nyuma y'icyo gitero ku bitaro mu ntara ya gaza uruzinduko rwe rwarahagaritswe mu gihe abayobozi b'ibihugu bituranyi bya israeli umwami abdura wa yorodaniya na perezida abdel fatah el sisi wa misiri bafashe icyemezo cyo kuba bahagaritse inama y'abakuru b'ibihugu na biden hamwe na perezida w'ubuyobozi bw'abanyepalestina mahamud abasi
ejo ntitukivuga ivy'intambara ya israel na hamas umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yavuze ko ibitero vy'abarwanyi ba hamas kuri israel bidasigura igihano rusangi ku banyepalestina guterres asaba ashimika impande zose ko zishira ibigwanisho hasi avugira mu nama y'ubukungu mu bushinwa guteresi yamaganye ibitero bya hamasi kuri isirayeli byo ku itariki ya karindwi y'uku kwezi kwa cumi byahitanye abantu barenga igihumbi na magana ane abyita ibikorwa by'iterabwoba bidashobora kubona ikibisobanura yagize ati cyakora ibyo bitero ntibishobora gusobanura igihano rusange ku baturage b'abanyepalestina guteresi yahamagara ihagarikwa ry'imirwano ry'ako kanya mu ntambara hagati ya isirayeli na hamasi mu ntara ya gaza yongeye kwibutsa ibyo yavuze ubwo yatakambiraga ikiremwamuntu inshuro ebyiri yahamagariye hamasi guhita irekura bagizwe ingwate yavugaga abantu byibura ijana na mirongo icyenda n'icyenda bashimuswe n'abarwanyi ubwo bihimuraga mu gitero cyahitanye abantu benshi mu mateka ya isirayeli guteresi yahamagariye isirayeli guhita ireka imfashanyo y'ibiribwa igatambuka kugira ngo abantu bari mu ntara ya gaza babone ibyangombwa by'ibanze bakeneye aba biganjemo abagore n'abana uyu muyobozi muri oni yavuze ko azi neza umubabaro w'abanyepalestina nyuma y'imyaka mirongo itanu n'itandatu ubutaka bwabo bwarigaruriwe ariko agira ati uko uwo mubabaro wangana kose ntiwasobanura ibikorwa by'urugomo byakozwe na hamasi ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi guteresi yanamaganye igitero cyahitanye abantu batandatu ku ishuri riyobowe na oni mu nkambi y'impunzi muri gaza
hejuru ni mukankusi urakenuye perezida wa misiri abdel fatah al sisi uno munsi yavuze ko imiliyoni z'abanyamisiri badashigikiye na gato ko abanyepalestina bimurirwa ku nguvu muri sinayi yavuze kandi ko igikorwa nk'ico cotuma ikigobe gihinduka isoko ry'ibitero kuri israel ejo ni mukankusi turacari kumwe umuhora wa gaza mu by'ukuri ugenzurwa na isirayeli kandi abanyepalestina bashobora kujyanwa ahubwo mu butayu bwa negev bwa isirayeli kuzageza ikibazo cy'abarwanyi kibonewe umuti ibyo perezida sisi yabivugiye mu nama i Cairo aho yari kumwe na chansori y'ubudage olaf Scholz umupaka hagati y'ikigobe cya sinayi na misiri n'umuhora wa gaza niho honyine abantu bashobora kwambukira bava ku butaka bw'abanyepalestina butagenzurwa na isirayeli bombe za isirayeli ku buryo butigeze bubaho n'ifatwa rya gaza byateje ubwoba ko miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu bahatuye bashobora kuhakurwa bakimurirwa mu majyepfo muri sinayi sisi yavuze ko abanyamisiri babarirwa muri za miliyoni bashobora gusohoka bakigaragambya igihe yabibahamagarira bakamagana igikorwa icyo ari cyo cyose cyakura abatuye gaza muri uwo muhora kibajyana muri sinayi misiri ifite impungenge z'umutekano muke ku mupaka wayo na gaza mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa sinayi aho ihanganye n'inyeshyamba za kisilamu mu kibazo cyafashe intera mu myaka icumi ishize perezida sisi yavuze ko kwimurira abanyepalestina muri sinayi byaba bivuze kuhajyana urugamba rukava mu muhora wa gaza rujya muri sinayi bityo sinayi ikaba yaba indiri y'ibitero kuri isirayeli yorudaniya isangiye umupaka n'intara ya sijorudaniya yigaruriwe na isirayeli kandi ikaba yarakiriye abanyepalestina bahunze cyangwa bakuwe mu ngo zabo nyuma y'iremwa rya leta ya isirayeli yaburiye ko abanyepalestina batakurwa ku butaka bwabo ku ngufu
ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi nyuma y'igice cya mbere cy'amakuru twari twahariye israel na hamas reka tuje ku mugabane wa afurika naho duhereye muri cad aho umushikiranganji w'ingabo muri ico gihugu n'umunyamabanga mukuru wa leta beguye mu mabanga yabo kuri no wa gatatu ni nyuma y'uko amashusho bivuga ko ari ayabo bari mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina n'abandi bantu aherekanywe ku mbuga ngurukanabumenyi byatangajwe n'umuvugizi w'ubutegetsi uno musi kwa gatatu Geoffrey Mutagoma minisitiri w'intebe sareke zabo yakiriye ubwegure bwa minisitiri w'ingabo daud yaya ibrahim n'umunyamabanga wa guverinoma harike chuona mahmat nk'uko byemezwa n'itangazo ry'umuvugizi wa minisitiri w'intebe gusa iryo tangazo nta byinshi rishyira ahagaragara byerekeye impamvu z'ubwegure bwabo videwo z'abo bagabo bombi zakwirakwijwe ku cyumweru no kuwa mbere zaberekanaga bari kumwe n'abandi bantu mu mabanga yo guhuza urugwiro mu buryo bwihariye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ntibyashoboye kwemeza niba ayo mashusho ari ay'ukuri cyangwa kuvugana n'abo bagabo bwabo kuri iyi ngingo ipfunwe rishingiye ku kujya habona ko ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina byagombye kubibanga ntirikunze kugaragara muri Chad igihugu kigendera ku myemerere ya Islam no gutsimbarara ku myitwarire n'umuco karande
barakoze bagenzi bacu ku makuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram na x ariyo yahoze ari twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu gihugu c'u burundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahera mu ntara ya cibitoke iri mu burundi ni mu buraruko bushira uburengero aho buramatari w'iyo ntara ya cibitoke yafashe ingingo yo kwimura imiryango irenga amajana ane na mirongo itanu kubera ikiza ca korera iyo miryango iba mu karere kari hafi y'uruzi rusizi urwo ruzi murazi ko rugabura uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo buramatari yafashe iyo ngingo avuga ko abantu amajana abiri na batandatu bamaze kwandura iyo ndwara murabyumva muri ino nkuru ya eroje wirika neza inayirobi muri kenya jean sendegeya w'imyaka mirongo itanu n'itandatu ari mu banyagihugu babwirizwa kwimuka mu karere kambaza miduha simvukira yaho yari yahasuhukiye kubera inzara yamwomoye aho yahora aba atashimye kuvuga izina yabwije iry'amerika ko atakindi arindiriye atari ugutakomoka agahunga igihugu urabona ko bafashe ingingo yo kuturanduza imyaka ibigori bafashe ingingo yo kutubuza kurima kandi nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ko tugomba kurima aho hose hatarimwa tukabyaza umwimbu tukagaburira abana hanyuma tugasagura n'icyo dushyira mu mufuka kubera ko twaje tutaryohewe kuba hano kubera yuko aho twavuye ntihari hatumereye neza nyakubahwa mutangazamakuru turagusabye by'ukuri mutubwire nyakubahwa perezida wa repubulika yuko twebwe tubangamiwe aduhitiremo kimwe aho gusubira baca umugani ngo ntawusubira aho yavuye aho kugira ngo dusubire twavuye duhunge Esther Tuyishemeze afite imyaka mirongo ine akaba ari umurimyi afite abana icenda avuga ko asa n'uwaguye mu gahundwe yumvise iyo ngingo yemeza ko we n'urubyaro rwiwe bagiye kwangara kandi atako bazosubira kubaho jewe ingingo n'inkuru y'incamugongo iciye umugongo abarimyi n'abavyeyi abana bamwe bamwe biga aho twagera dufatira ingingo nk'iyi nk'umuvyeyi wacu nticari gihagije by'ukuri rero nukudushikira imbere mudushikira umuvyeyi wacu aduhagarara igihugu cyacu cy'u Burundi uko twangajwe tuje mu mahanga kuko tutagira aho tuba hano mu gihugu cy'u Burundi n'abagabo bandi basaba ko iyo ngingo yoba irabangiriwe ko n'imiburi bagahabwa umwanya wo kwitegura no gusarura utwo barimye iratubohera amaboko y'umugongo turabarundi tuvuka mu Burundi igihugu nica abarundi none twebwe iby'ukuri mwumva ko tugiye kuja he tube hehe ngiye kubaho nabi n'uturima sinavuga ngo ubu hari ikintu na kimwe niba nimvuga ati hari ikintu kizomfasha ubu ngiye gupfa ntabwo bitunezereye byaba ari kuduha umwanya wo kwitegura kugira ngo tuzorabe basi tuzohave twari mu matongo ya leta muga tuhave twateguye natwe twarose nk'aho twoshyiramo ijambo kaheme rizozabura amatari w'intara ya kibitoke yemeza ko ari ingingo ntabanduka na rijya abahaba ari amatongo ya leta bihagiye avuga ko abahabaye basa n'abari mu gahinga kubera ataho bivuza ata amashure y'abana hari hakaba no ku nkengera z'uruzi rusizi hakorerwa rucuruzwa rwa magendu ruteye ubwoba ubwa mbere nta vuriro rihari ubwa kabiri nta shuri na rimwe rihari abana bose bariko baravukirayo ntaho bafise biga kandi aho ni ku rusizi hariho amazu yubatse ku metero cumi z'uruzi ni hahandi bya bindi byose bijanye na forode niho babicisha kuko ujya butushikira mu nzu ugaca utekereza ukadovayo ubijana aho wigombeye abantu bose rero ni ngombwa baveyo basubire baje bava niyo mpamvu mwabiye ko twazindukiye yo gukoresha inama tubamenyesha yuko ku itariki imwe y'ukwezi ku icumi na rimwe ko bose bavuye ko tuzosubira tugenda dusanga aho hantu hose abataravayo ubuzu bwadusha tububomora uyu muyobozi w'intara avuga ko ikindi cyatumye hafatwa iyo ngingo ari kiza ca korera kimaze iminsi kirandagata uramatari bizoza nagabisha abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze ko badashize mu ngiro ingingo bazohanwa bikomeye nimba muri nta cibitoke hama habonetse korora yamihera muri ako gace yamihera muri ako gace ari naco gituma iyo ngingo yarinze inafatwa ko bose bovayo ubwo ari nayo mpamvu duhamagariye abajeje intwaro bose bari muri ako gace ko ahantu hose tuzosanga hari akandi kazu kanyegeyeyo uwo murimo uzoba uhegereye udoca ufatwa na jeje intwaro maze ucukurikirana wa jeje intwaro ibizovamo bigaburirwa ntaho nikora hanyuma nawe ukazokongera gasamburwa mugo n'ivyabandanye uko abantu bahajejwe indongozi z'aho hantu zizofatwa kuko bizoba biriko birabayo babizi kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka ijwi rya amerika rifatiye ku makuru ryahawe n'abajejwe intwaro n'amagara y'abantu mu ntara ya cibitoke n'imiburiye buriye abantu amajana abiri na batandatu nibo bamaze kwandura ingwara ya korera muri komine rugombo baturuka ku misozi itandatu kuri cumi n'indwi igize iyo komine ica kabiri cy'abo bagwayi bava mu gace ka mbazami duhabura amatarizo zategetse ko abantu bakimukamwo bakaja kurondera ahandi baba kugera ku itariki ya mbere yo kwa cumi na rimwe kubuza ako gace kimbuka cyane biterwa nka byose birimwa ku butaka bw'uburundi kama kibonekejemo abanyagihugu b'imvukira b'izindi ntara baja gusuhukirayo canke kuharobera akatari gake barakubaho baba buri gihe bakidoga ko ari ingingo z'agahotoro ziba zategetswe na bamwe mu bategetsi b'imvukira babona inyungu muri ayo matongo amaze kumenwa umushike rero buri kaneza ijwi rya amerika
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
hejuru y'amerika washington dc turabandanya n'amakuru tubafitiye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu baharurwa amajana barimo impunzi n'abagize amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu ntara ya kivu ya ruguru uno munsi bakoze imyiyerekano yo gusaba ingabo za yase kubavira mu gihugu abantu batatu mu bari muri iyo myiyerekano batawe muri yompi jimmy shukurani bakomera yabidukurikiraniye
mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatatu nibwo imyigaragambyo yatangiye abigaragambyaga bari bagwiriyemwo abagore abana abasore n'abandi bari baje kwifatanya nabo barasaba ko ingabo za yasi zaje kubungabunga amahoro muri kongo zava ku butaka bwa teritwari ya rucuru masisi ndetse n'iya nyiragongo naje kwirukana eyase iri kuducungira umutekano nabi ngiri kwica abantu ikaba no kuzana emiventuruwa ikinjira bakambara amateni gabo zigomba kugenda kugira tubone umutekano cyane kubera turatesetse cyane mbega twarara zarenganye ibyo zidukorera zadukoreye byinshi kubera reba ubuhunzi turimo muri burengo twaratesetse cyane abana bacu benshi barapfuye ingabo zacu zatugwaniraga zose zarapfuye mbega mutugwaneho kubera turarenganye cyane mu butumwa bageneye umuyobozi w'intara basomeye ku biro bya guverineri wa gisirikare biri muri komine ya goma muri karitsiye ya himbi aba barasaba generali peter kirimwami uyoboye intara ya kivu ya ruguru kongera ingabo z'igihugu mu duce turangwamo emu makumyabiri na gatatu bwasomwe na eritiye gashegu umwe mu bagize amashyirahamwe wari no muri komite yateguye imyigaragambyo turanga gusa gusaba umutegetsi wa norkivu ari we reperesanse perezida w'igihugu twaje kumusaba kugira ngo abwire ziriya ngabo zavuye mu bihande bya eyase ari ziriya ngabo zavuye mu baganda mu bakenya n'abasudane kugira ngo basubire iwabo abazaleno na frdc bakore akazi kabo kugira ngo bakubite adu ari we m23 twasabiye abaturage bose n'abadeplase abahunze bose kugira ngo duhure ahangaha kwa guverineri gusa tumereze urupapuro rwacu izi ngabo za yase zahawe igihe ntarengwa cyo kuba muri repubulika ya demokarasi ya kongo tariki umunani ukwezi kwa cumi n'abiri gutaha abigaragambye bavuga ko batarindira icyo gihe cyatanzwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'iburasirazuba eyase no iki ni icyambere twakoze twabanje twasaba eyase zitahe mu masaha makumyabiri no byashobotse uyu munsi rero twabashe gukora urugendo rwa mbere nipa urugendo rwose rusaba ipa ya mbere twakoze ipa ya mbere kugira ngo eyase zitahe iwabo nimba bidashobotse nubwo bavuze ngo itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri niho bazataha ahubwo twewe tuzashyiraho presiyo kugira ngo batahe mbere y'ayo matariki kuko twe dukenera ngo dusubire mu migini yacu mu mavilaje yacu muri ruco na nyiragongo na masisi abahunze intambara mu burasirazuba bwa kongo bavuga ko barambiwe kuba mu nkambi z'impunzi aho barimo guca mu buzima bubi inosa rugero ni umwe muri bo bavuganye n'ijwi ry'amerika asobanurira ikibabaza abo baturage kurusha ibindi ubwo rero kuko twahuye n'izo ngorano tukaba bene wacu abenshi baheze mu makambi de refugee n'abandi bari hano mu makambi de plasma niyo mpamvu dushaka kugira ngo dutahe iwacu ubwo rero ibyo ntabwo byashoboka mu gihe cyo abaje kugira ngo badufashe kugarura umutekano bakaba iyi saha aribo bari kurwanya abashaka kugarura umutekano ku bw'iyo mpamvu rero tukaba tubasaba ko bafunga imirago yabo guhera aya masaha bakaba bamaze kuva muri kongo bagasubira buri bantu iyo baturutse umutekano tuzawishakira nk'abakongomani iyi myigaragambyo ntabwo yari yemewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa goma impamvu ni ukubera ko mu gihe cy'ubuyobozi bwa gisirikare nta myigaragambyo ariyo yose yemerewe mu ntara ya kivu ya ruguru n'iya ituri ashingiye kuri iryo tegeko umuyobozi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa goma yahise yohereza abashinzwe umutekano gutatanya abigaragambyaga batatu muri bo bahise bafatwa bajyanwa muri kasho aho kugeza ubu bakiri mu maboko y'inzego z'umutekano kuri telefone ubwo twamuhamagaraga komiseri kamandi kapendi faustin uyoboye umujyi wa goma yanze kugira icyo abwira ijwi ry'amerika mu cyumweru gishize ubuyobozi bw'imitwe y'abazalendu bwari bwatanze amasaha mirongo ine n'umunani ku ngabo za yase zo mu bihugu bya uganda kenya na sudani y'epfo impamvu ni uko aba nabo bazishinjaga gukorana bya hafi na emu makumyabiri na gatatu mu teritwari ya rucuru na nyiragongo yewe n'igice kimwe cy'iy'amasisi ntabwo byadushobokeye kubona ubuyobozi bwa yase ngo twumve icyo buvuga kuri iyi myigaragambyo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika washington turacabandanya n'amakuru muri uganda igisirikare c'ico gihugu gitangaza ko umurwi wa adf ari wo wagavye igitero ku modoka yarimwo bamukerarugendo babiri uko ari babiri n'umushoferi wabo baguye muri ico gitero bari bavuye muri parke ahitwa kisese ni hafi y'umupaka n'igihugu ca kongo ignatius bahizi afise ibindi kuri no nkuru mu itangazo rigenewe abanyamakuru perezida museveni wa uganda asohoye kuri uyu wa gatatu yavuze ko ba mukerarugendo bishwe ari umugabo n'umugore bo mu bwongereza bari baherutse gushakana bakaba bari baje kwizihiriza muri uganda museveni yamaganye icyo gikorwa avuga ko ari ubugwari kuko abo baterabwoba bibasiye abasivile b'inzirakarengane bwana museveni yavuze ko abagabye icyo gitero bari mu itsinda rito ririmo guhunga umuhigo w'igisirikare cya uganda n'icya kongo mu migambi bihuriyeho kugira ngo bahanagure adf muri kongo burundu yijeje imiryango y'abapfuye mu bwongereza inkunga ya leta ibinyujije muri ambasade ya uganda iri mu bwongereza umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigade ya geno felix kuraige yatangarije abanyamakuru aho umugambi wo guhiga abicanyi ugeze ati kuva mu ijoro rya kiri no munsi twinjije ibikoresho by'ikoranabuhanga hamwe n'abantu muri parike kugira ngo duhige abo baterabwoba amatsinda ahuriweho n'abasirikare abapolisi n'abashinzwe kurinda parike bashyigikiwe n'ibikoresho tekinike barimo kubahiga bukware kugira ngo bicwe turashaka kwizeza ishami ry'ubukerarugendo ko igihugu gifite umutekano nubwo habayeho ayo marorerwa ni ubwa mbere adf yibasiye parike ndizeza ba mukerarugendo ko ibyo bitazongera kubaho na gato twashyizeho uburyo bwo kubasha kureba ibibera imbere muri parike nk'uko umukuru w'igihugu yari yabivuze mu cyegeranyo umuvugizi wa gisirikare nawe yashimangiye ko ibi adf yabikoze kugira ngo ibabuze gukomeza kuyikurikirana mu mashamba ya kongo ngo ariko ntabwo bari bucike intege kandi avuga ko bagiye kwagura aho bakoreraga muri kongo kugira ngo uwo mutwe bawuhanagureho burundu We have opened up now a new sector called sector 4 in the areas of Mombasa where they had run to twafunguye akandi karere kitwa akarere ka kane mu bice bya mambasa aho abo baterabwoba bari barahungiye imbere cyane muri kongo aho ni mu ntangiriro z'akarere ka ituri intego yacu ni ukureba ko adf itongeye kubaho kugira ngo yongere guteza ibibazo umuhigo w'ingabo za uganda zifatanije n'iza kongo uzakomeza kandi dufite amikoro ahagije yo guhangana n'iterabwoba imbere mu gihugu ndetse no mu baturanyi aho bakorera nk'uko abashinzwe umutekano babitangaza abo ba mukerarugendo babiri bishwe n'umushoferi wabo ndetse n'imodoka yabo iratwikwa si ubwa mbere igitero cy'iterabwoba kibaye muri ako gace mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ishuri ryaho hantu naryo ryaratewe maze abanyeshuri mirongo ine baricwa iminsi ine mbere y'igitero cyo kuwa kabiri ikamyo y'ubucuruzi nayo yagabweho igitero iratwikwa kandi abayirimo batatu baricwa bamwe mu baturage ba uganda banenze inzego zishinzwe umutekano kurangara kandi zizi ko ako karere gakunda kwibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba bityo ko zakagombye kuba zigenzura isaha ku yindi imihanda inyura muri iyo parike iyobokwa cyane na ba mukerarugendo igisirikare cya uganda n'icya kongo bimaze igihe kirenga umwaka mu bufatanye bwo kurwanya umutwe mu mashyamba ya kongo kandi bavuga ko bamaze kuwuca intege ngo abenshi muri bo bakaba barishwe abasigaye ngo bakaba bagenda mu matsinda y'abantu bane cyangwa batanu bashaka aho igisirikare kitari kwagaba ibitero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe amerika yatangaje ko uyu mutwe wa adf wiyunze na leta ya kiyisilamu is ugahinduka ishami ryawo rikorera muri afurika yo hagati uyu mutwe watangiriye muri uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu ugamije guhirika ubutegetsi bwa perezida museveni ni ukugashinga leta igendera ku matwara ya kiyisilamu muri uganda mu wa bibiri na gatanu watsinzwe ku butaka bwa uganda nuko uhungira mu mashamba ya kongo aho ukorera kugeza n'ubu ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
mu kanya turaza guhana agahindukira ariko imbere yuko tugahana reka tubanze dusubire gato mu by'intambara ya israel na hamas abamenyesha amakuru bagera kuri cumi na batanu aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo ntambara mu ndwi yayo ya mbere abo barimwo umenyesha amakuru w'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters inkuru y'umugenzi wacu wa washington dc christina kaisedo murayisomerwa na ignatius na temisokre mutijima murantunga mu kinyarwanda alessandra garoni umwanditsi mukuru wa retazi yunamiye umunyamakuru wari ushinzwe gufata amashusho isama budara wagwiriwe n'igisasu kikamuhitana ku itariki ya cumi n'eshatu y'uku kwezi ni igihe yafataga amashusho ku kurasana kwabereye ku mupaka hagati y'ingabo za isiraheli n'umutwe wa hezibora ukorera muri libani alessandra garoni yavuze ko uyu munyamakuru yishwe arimo gukora akazi ke yari mu kazi ke ubwo yicwaga gutangaza amakuru ku bibera ku isi mu buryo bwuzuye nta kuvugirwamo mu bwigenge n'ubwisanzure bizira kubogama ni indangagaciro dukomeyeho muri letazi icyo gisasu amakuru avuga ko cyaturutse muri isiraheli cyakomerekeje abandi banyamakuru batandatu garoni yasabye ko iperereza rya isiraheli ku byabaye ryakoranwa umucyo anashimangira ko ari ngombwa ko itangazamakuru ryemererwa gutara inkuru ku ntambara ariko kandi ko ari ingenzi cyane ko abanyamakuru ibyo babikora batekanye umutekano ni ikintu cy'ibanze ku bitangazamakuru byohereza abanyamakuru babyo muri isiraheli no muri gaza umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru committee to protect journalists uvuga ko mu cyumweru cya mbere cy'intambara abanyamakuru cumi na batanu barimo na budara bishwe abandi barakomeretse cyangwa baratambamirwa mu cy'ishami rya loni ryita ku burezi ubumenyi n'umuco unesco ry'isi cyumweru cya mbere gihitanye abanyamakuru benshi mu ntambara za vuba aha ariko kandi Rachel Oswald wo mu muryango National Press Club ukorera mu mujyi wa Washington DC akavuga ko kugira abanyamakuru ahabera intambara ari ikintu cy'ingenzi avuga ko ari ngombwa ko abanyamakuru batangaza amakuru afitiwe gihamya bigenzuriye kuri iyi ntambara ishyamiranyije Isiraheli na Hamasi. Umuryango James Wright for Legacy Foundation uharanira umutekano w'abanyamakuru n'uw'abanyamerika bafungiye mu mahanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko wateguye integanyanyigisho n'itsinda ryo guhugura no gufasha abanyamakuru b'ahazaza ku bijyanye n'umutekano wabo. ikibandwaho muri aya mahugurwa ku bijyanye n'imyiteguro yo kujya gutara inkuru ahantu hateje akaga ni ugutegura gahunda neza ibyo birimo kugira mu itsinda abantu bafite ubumenyi ku karere ugiyemo no gukorana bya hafi n'abayobozi b'amakuru inzobere mu bijyanye n'umutekano zongeraho ko ari ingenzi kuba ufite gahunda iteguye yo kuza kuhivana mu gihe ibintu byaba bibi cyane jason reich umuyobozi wungirije ushinzwe umutekano n'ituze mu kinyamakuru the new york times avuga ko ari aho umunyamakuru gufata icyemezo cyo kuguma ahantu cyangwa se kuhava ashingiye ku ishusho y'ibyo arimo kubona bwana jason reich yagize ati niba umuntu ari mu bihe by'akaga ahantu runaka niwe uhita abona ako kanya ishusho y'ibirimo kuba si ngewe wo kumubwira ngo urabona iki ni cyo ukwiye gukora naho umunyamakuru bwe gufata icyemezo akagihagararaho hanyuma we akatumenyesha mu gihe umubare w'abasivili bicwa n'abakomerekera mu ntambara ishyamiranyije isiraheli na hamasi wiyongera umunsi ku wundi kandi n'abanyamakuru bagera mu karere gutara inkuru kuri iyi ntambara bakaba barimo kwiyongera umutekano ni igice cy'ingenzi mu gutegura gahunda z'akazi k'umunyamakuru
harakoze temisitokire mutijima kudusomera iyo nkuru mu kanya rero turasezerana ariko imbere yaho ngende ndabibukije muri make hano i washington dc mu nama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya ku nshuro ya kabiri vyanse ko abashingamateka batora uh, bemeza umuyobozi wa kongere ya amerika umukandida w'umugambi wa republikane afise ufise ubwiganze muri kongere jim jordan wo muri leta ya ohio ntiyaronsa amajwi yari akenewe kugira ngo ashobore kuba umukuru n'amashingamateka ya amerika hari hakenewe amajwi amajana abiri na cumi n'indwi kugira ngo abe umukuru wa kongere ya amerika mushasha yaburonse amajwi ijana na mirongo icenda n'icenda hanyuma hakina jeffries nawe wo mu bademokrate aronka amajwi amajana abiri na cumi n'abiri ndabibutse ko inama nshingamateka ya amerika imaze iminsi cumi n'ine idafise umukuru wayo ni nyuma yaho aba- u- ni nyuma yaho uwahoze ayirongora aheruka kuvanwa muri ayo mabanga nubwo duce dusozerera ano makuru nshuti bakunze b'ijwi rya amerika mwakoze kudutega abiri muhinga bw'ibyuma hari nadia taha n'abanjeniyeri bafatikanije mwakoze mwese mugira umugoroba mwiza mu wayino byanya